Waa'ee uummata Oromoo kana beektu laata? Artistoota Oromoo damee aartii akka akkaa keessaa filataman Dilbati Dabre ammajuu kudhanii afurii bara kum lamaaf kudhanii saddeeti jechuun badhaasa Odaa Awwaar jedhan badhaafaman. Badhaasa kan qopheessee artistoota sanallee ka badhaase dhaabi dhiyoo yayyabame ka Bashaatuu Maaltii Miidiyaa jedhan. Dhaaba kan yayyabuu fi maalti kakaasee jetteetu jubeen gaafannaan akkana jette Bashaatuun.
Suura Activiitiitti sagantaa bashannanaa irratti xiyyeeffadheen hojjedhaayyuu yommuu hojjedhu immoo wantoonni baay'ee kan hojjetaman miidiyeen isaas Amaariffa waan ta'eef Amaariffaanan hojjedhaayyuu garuu achuma keessa taaneeyyuu wanti argu jira ture. Hanqinni baay'een Amaariffaan ala afaan jiran irratti sirriitti hojjetamaa hin jiru. Wantoota adda addaan laaluu dandeenya kana sirbotaanis fiilmiinis tiyaataraanis wantoota adda addaan afaanuma amariffaan malee afaan biraan baay'een hojjetamu waan ta'eef wanti kun akkamii aartiin Itoophiyaa guddatee kan jechuu dandeenyu afaan hunduu aartiidhaan deeggaramee yoo sirriitti of beeksisne akka addunyaattis aartiin Itoophiyaa guddatee kan jedhamu amariffaan qofa osoo hin ta'in afaanota adda addaan yoo hojjetame jedhee yaadaan ture. afaan natti dhiyaatu oromiffaa waan ta'eef isumarraan eegale jedhee artistoota jiran kana yoo jajjabeessine yoo haamilee itti kennine wanta biraa gochuu baannu illee wanta gaarii hojjetteetta jennee waggaatti al tokko walitti sassaabamne nama wanta gaarii hojjeteef dhaabbanni illee yoo harka rukunne waan tokkodha jedheen hojii kana keessa seene.
Yoomi kan jalqabame dhaabbati kun yookaanis yoom hundaa'e?
Akka dhaabbataatti kan dhaabbate fulbaana darbe kana. Garuu hojii ergan eegalee tureera jechuun proposaalii yookiin wixinee odaawwaatti kana ergan qopheessee tureera. Kan hayyama daldalaallee baasee kan hojiitti seenee garuu fulbaana darbe kan.
Aartii gosa adda addaatiin kan badhaafaman kana filachuudhaafi dhaabbata gara biraatti gargaara immoo eenyu wajjin qindoominaan hojjette.
Bashaatuun odaawwaatti kana hojjechaa jirti jedhee kan beekumsa naa kenne biiroo aadaa fi turizimiidha. Kanaan ala garuu hojiilee jiran dhaabbata kiyyatu hojjete jechuun ijoollee baay'eetu na gargaaraa ture. Aartii Oromoo keessa kan jiran sirriitti kan aktiif taanee amma hojjechaa jiran ijoolleen jiru. Qindeessitoonni, weellistoonni, walaloo fi yadaloo barreessitoonni hunduu keessatti hirmaataniiru. Odaa Awwaazdi kan jedhamu jira. Wal dorgomsitee kana kana yaadeeraa. Kan jedhu kanayyuu namatti wannoo jechuun baay'ee ulfaataa ture. Kana boodammoo muuziqaan illee akka gaariitti hojjetama baay'eetu jira. Diraamaa fi fiilmiin garuu baay'ee rakkisaa ture. Sanaa fi muuziqaa qofatu waggaa tokkoof kuma lamaaf sagal qofa qabata malee diraamaa fi fiilmiin gara waggaa shan jaha duratti deebinee kan saandaardiin isaanii walitti dhiyaataa ta'e kan waliin dorgomuu danda'an walitti qabnee. Kana booda ogeessonni jiru. Ogeessonni kan sadarkaa tokkoffaa irratti qulqulleessan jechuun kaadhimamtoota kana adda baasan jiru. Isaan taa'anii hojiiwwan aartii walitti sassaabaman kana filanii kaadhimamtoota adda baasanii abbootii seeraaf kennanii akkuma abbootii seeraaf kenninetti OBN wajjin waliin dubbachuudhaan toora SMS isaanii akka nu heeyyaman akka nu beeksisanis jennee koodii itti laannee hojiiwwan aartii kanaaf. namni akka filatu goonu jechuudha. Abboonni seeraa hojiiwwan aartilee kanaa kan itti madaaluutti danda'an istaandardii ofii isaanii baasanii waliin mari'atanii isarratti erga waliin galan booda kophaa kophaatti taa'anii hojiiwwan kana sirriitti ilaalanii filatan kan isaanii tartantii jaatamarraa qabame kan abbootii seeraa kan uummata uummanni filate immoo tartantii afurtama qabata.
Abbootii murtii kaadhimamtoota kana keessaa filan kun dandeettii isaanii akkamittiin madaaltanii iddoo sanarra kaa'uu dandeessani fakkeenyaaf sirbitooti jiru weellistooti jiru kanneen kun kanaan dura warra muuxannoo qabaniidha ulaagaa akkamittiin abbootii murtii kana filtanii eessa eessarraa dhufan.
Waliigalatti abbootii seeraa torbatu jira kan isaan arganne tokkoffaa yuunivarsiitiiwwan adda addaa keessatti barsiisota sadarkaa dooktaraan kan barsiisan fa'aa keessa jiru. Sanaa achi immoo mana barnootaa muuziqaa Yaareed achirraas filanneerra sana achi immoo hojii kana keessatti waggaa dheeraaf muuxannoo kan qaban hojii isaaniitiin kan nama biratti fudhatama guddaa qaban namni hunduu kan kabaja isaaniif qabu isa sirriitti filannee isaantu wannoo jedhegaa.
Isaantu qabxii kenne jechuudha. gosa diraamaarraas haa ta'u gosa fiilmiirraas haa ta'u weellistoota keessaas haa ta'u gosa kanarraas haa kana gosa kanarraa immoo kanatu injifate jettanii lafa kaa'uudhaaf ulaagaan keessan maal ture.
Nuti maal gooneeti akka maltiimiidiyaa keenyatti ulaagaa sadi afur tokko lafa keenya dura tokkoffaan hojiin kamiyyuu afaan oromootaan hojjetamuu qaba. Lammaffaan hojiinaaf keessatti hirmaatu muuziqaadhaan kuma lamaaf sagal keessatti hojjetamuu qabaa. Sanaachi immoo waggaa keenyaaf lafa keenyee jira fiilmii fi diraamaaf isa keessa hojjetamuu qabaa. Sadaffaan immoo biyya keessatti hojjetamuu qaba. Akkuma beektu hojiin aartii adda addaa fiilmiis haa ta'u muuziqaanis haa ta'u biyya adda addaa Awurooppaa Ameerikaa hojjetamee gara keenyatti dhufa garuu nuti nama as jiru jechuun carraa walqixan qaban ijoolleen kun kan as jiruu fi kan achi jiru adda waan ta'eef jalqaba kan bakka keenyaaf kan asumatti ta'anii hojjetan isaan kana ulaagaalee kanaan adda baasneetu abbootii seeraatti dhiyeessine.
Badhaasi akkasii biyya keessatti ennaa kennamu kun isa jalqabaati moo yookaan kanaan dura ture?
Afaan Amaariffaatiin badhaasawwan kudhan caalaatu jira. Aniyyuu ABC yommuun hojjedhu nan hirmaadhaayyuu nan laalas. Oromiffaan garuu hojiiwwan aartii Oromiffaan hojjetaman garuu kan wal dorgomsiisee badhaasaa ture kanan arganii OBN OTV Oromiyaa Broadcast Network isatu badhaasaa ture. Sanaachi garuu dhaabbanni dhuunfaan haala bal'aa ta'e kanaan wal dorgomsiisee yommuu wanni hojjetu argeen beeku.
Kun isa jalqabaatee jechuudha.
Jalqabaatee jechuu dandeenya.
Hojii akkasii innaa hojjetanii maallaqa barbaachisaa akka tinatti himteetti immoo dhaabbati kee kun haaraadha. Maallaqa hagamiitti baastee yookaanis immoo maaltu si gargaare gama maallaqaatiin akkati hojii kana hojjettee milkooftuuf.
Dhaabbanni guddaa akkana waamee hammana na kennee na gargaaree jedhee maqaa dha'uu danda'u hin jiru. Maallaqa dhuunfaadhaan hojjetame hundisaa. garuu namni tokko tokko immoo jira hirummaanis na dhiyootti kan jiran hojii kan kana akka galmaan gahu kan namoonni barbaadan jiru isaantu hammuma danda'an hammuma danda'an naa kennanii walitti qabee wannoo jedhee hojjedhe gara qarshii Itoophiyaa kuma dhibba shan irra baheera hamma ammaatti jechuudha.
Hojiin kun itti fufiinsa qabaa gara fuula duraatti itti fufuudhaaf bal'istee hojjechuudhaaf yaada qabda.
hojiin kun akka oskaar akka diraamii fa'aa saddeettamii wayii irratti akka ga'uun barbaada. tokkoffaa irratti akka dhaabbatuun barbaadu. Bashaatu Tolamaariyaam Maltiimiidiyaa qofatu hojjeta taanaan yommuu nani jabaadhu ni jabaata yommuu nani laafu immoo hin laafu. Garuu dhaabbanni guddaan tokko yoo isa qabate immoo itti fufinsi isaa waan mirkanaa'uuf sana jedheen isaan hojiin hojjechaa jira garuu. wagguma waggaan hin hojjetamu.
Gaazexeessituu Bashaatuu Tolamaariyaam ibsa naa kenniteef maqaa dhaggeeffatootaan hedduu galatoomi.
Amiin amiin isinis galatooma.
Fiilmi madaa hin qoorre jedhurraa filatamuudhaan taatoon badhaafamte aartist Mooyii Xilahuun badhaafamuu ishee ilaalchisuun akkas jette.
Anaan baay'ee gammachuu guddaatu natti dhaga'ame keessumatti iyyuu wanti natti dhaga'ame afaan keenya wanta guddaa keessa dabarree rakkoo adda addaa keessa dabarreedha kanaaf geenye. Nuyi amma har'a hanga fiilmii jalqabetti maallaqa akkasuma taane eenyummaa mateenyaa fi aadaa mateenya eenyummaa keenya jajjabeessuufidha kan nuyi hojjechaa turre hanga irraatti jechuudha. Carraa kan arganne immoo gaafa badhaafamoo dhugaa sossaanaan baay'ee gammachuu guddaatu nutti dhaga'ame. Boriif illee hamilee guddaa akka naa ta'eera badhaasa manaaf bor maal hojjedha isa jedhu baay'ee ibnooma gala baay'ee gammadeera.
Madaa hin qorre ka jedhu fiilmii ati ittiin badhaafamte sanaan ala fiilmota gara biraa yookaan diraamaa adda addaa irratti hirmaattee hojjette qabdaa maal maal faati?
Eeyyee fiilmii baay'ee hojjedheera. Fiilmii madaa hin qorre hojjedheera. Waadaa, Elellaa, fiilmii Dheengaddaa, Gaadii Hiree irratti hojjedheera. Fiilmii gaafa sanbataa'ee fiilmii Gaadii Hiree irratti hojjedheera. Fiilmii OBN irratti darbaa jiru jechuudha. Dhiifama Hiree kan jedhamu tokko irratti hojjechaa jira. Diraamaa gabaabaa tokko tokkos hojjedheera.
Ka biroo kanaan haasofsiise immoo weellistoota Oromoo keessaa weellisaa dhageettii olaanaa argate jechuun badhaafame weellisaa Hacaaluu Hundeessaati. Maaltu sitti dhaga'ame filatamuu keef jedhee gaafadheen ture.
Kun ifadha waan natti dhaga'amuu danda'u gammachuun ala maaltu natti dhaga'amaa miti. Inni guddaan akkuma beekamu gaa dhaloonni kun carra qabeessa jedheetii yaada maaliif yoo jettee artistoonni Oromoo aartii Oromoo guddisuuf jecha qofa osoo hin taane gumaacha qabsoo Oromoo fi isaan godhaniin isaan kan biyyaa ba'aniiru isaan kan biyyee uffataniiru Gariin immoo qaallichis jiru jechuudha. Warri carraa argannee immoo kun akkumati jettee dilbata dheengaddaa odaa awwaardiin yeroo jalqabaaf kan afaan oromootiin qophaa'e jechuudha. Kanarratti carraa hirmaachuu argannee hirmaachuu qofa osoo hin ta'in immoo badhaasa kanas arganne jechuudha. Kun gammachuu guddaadha. Ani nama carra qabeessa jedheetii yaada jechuudhaan hojii xinnoon hojjedhee aartii oromoo keessatti warri qooda olaanaa qaban aartistoonni oromoo qaqqaaliin hedduun jiru. Ana sadarkaa kanaan gahuudhaaf isaan wareegama kaffalan kabajni isaaniif haa ta'u bara baraati walumaa galatti jechuudha. Gammachuu guddaatu natti dhagahame dhugaa haa ta'u kunni horii qabsoo oromooti jedheetii yaada. Gara fuulduraattis immoo jajjabaatetti fufee dhaloonni dhufu immoo sadarkaa kana caaluurra akka gahu abdii namatti hora jedheetii yaada akka oromoo tokkotti jechuudha.
Ati kaadhimamuu kee kana dura sitti himamee ture attamitti dhageessime.
Wanti kun edda beeksisni gadhiifamee natti fakkaata gara ji'a tokkodha. Ulaagaalee garaagaraatu keessatti caqafame so ulaagaan ani ittiin kaadhimame keessaa weellisaa dhageettii olaanaa qabu kan jedhu ennaa badhaasni awwaardii raawwatuudhaaf gara torbee tokko gaafate sahaatu natti fakkaata kana namuu dhaga'e. Gaafan dhaga'eef gammadeera dhugaa haasa'uudhaaf garuu immoo weellistoota nan faana akkan qooda fudhadhu yookaan immoo akkan dorgomu godhamee weellistoota na jajjaalan jedhee amanu gaafa badhaasicha sana immoo saka gaafa maqaan na waamamu akkuma nama kamiyyuu gammachuu guddaan natti dhaga'ame. Namni gaa waan hojjete tokkotti beekamtiin gaafa kennamuuf namni hin gammanne hin jiru jedheetiin yaada. Akkuma sana gammachuu guddaan natti dhaga'ame sun jechuudha.
Tolee egaa carraa kanaanii. dhaamsi qabdu yoo jiraate.
Akkuman dura jechuu barbaade warra artistoota Oromoo tokkoffaa laayifii isaanii kan lammaffaa immoo lubbuu isaanii bakka bu'aan qabne wareeganii nuunni ijaaranii asiin nu ga'aniif galata guddaan qaba. Ilmaan Oromoo maqaa qabsoo Oromootiin dheengaddas har'as warra wareegama qaalii kaffalaa jiraniif galata guddaan qaba. Artistoonni Oromoo amma jirru kun immoo hojii dhaloota xiinsammuudhaan jabeessu hojjannee dhaalchisuun dirqama qabna jedheetiin yaada jabaachuudha akka sabaatti jabaachuu qabna kanaaf kuni warri gadda badhaasa kana argannee nu carra qabeessa dhugaa haasa'uudhaaf abbaa dhaabbata odaa awwaard galata guddaan qaba maaliif jennaan piroofeshinaal akkaataan waltajjii sana diikor goote akkaataan sagaltichaa akka jalqabaatti waan ajaa'ibaati baay'een itti gammade hojiin akkasii jajjabaachuu qaba dhaloonni dhufu immoo badhaasa kana caalu akka argatu hojii guddaatu nurraa eeggata jedheetiin ergaa kiyya dabarsa.
Weellisaa Oromoo Hacaaluu Hundeessaa ibsanuu kenniteef hedduu galatoomee ammas irra deebi'ee baga gammaddeen siin jedha.
Galatooma tolaa gammadaa ulfaadhanaa jiraadhaa isinillee kana gaaddisa.